they say ile-ife palace dey boil o yes o say the atmosphere you go just know say para full area everybody just dey waka jejejeje yes o everybody dey waka on a tiptoe because you no know who go be the scapegoat kabiyesi dey vex ole tiktok dey one side dey para her own kabiyesi dey one side dey vex hmm. yes o so matters arising just this matter na just because of wetin wetin happen na wetin you go dey wonder yes o so, hmm. dey talk say um, kabiyesi bin don already tell olori billionaire say me and you go waka make we go do dis test to oh, make we find out wetin dey happen make we go do test tomorrow na she accept firstly she even tell kabiyesi say she wan travel kabiyesi say no she no dey move anywhere until they do the test first say na the only thing wey they need do before she travel and she accept o oh. but then she still disobey kabiyesi disappear for early morning They claim say Eh, she get emergency na why she rush comot for palace say di emergency call came very early in di morning na she run comot for palace she no inform anybody hmm whereas on di oda hand ole tiktok dey dey vex too becos her children bin see oloribiloniya cry tears out o yes o dey cry well well and she she come dey tok say something dey amiss e no dey normal say those small small children go see her dey cry dat kain cry say something dey wey dey no dey aware of now she don dey ask wetin dey she con tell kabiyesi make dem call ifa priest to make e check but kabiyesi no call ifa priest and then she herself don already decide say the best option na make she call her own babalawo you know say her babalawo don reach palace e no see uh, na to find olori biloni and icon e be wahala she no dey anywhere so olori tiktok dey already vex yes olori tobi dey vex say why this kind thing why she go comot if she dey if her hand dey innocent if she no get anything to hide why she dey run away from the palace we we con dey confused we no kuku know whether na eh, because of mm, kabiyesi matter wey she need go abi na because of only tiktok own like the matter come long we no come know which one dey make BB dey run o oh, hmm welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o oh if not the first time where they join us for this area would they say welcome Now here now would they drop all the hot hot gist about tins so they suffer inside the palace of ife o as e dey hot na so they carry and come straight make a come gist now say see what thing happen o see as it e take happen so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as we have a new upload thank you very much for doing that and to my old subscribers i dey hello I cannot take the love you show to this channel for granted. I really do appreciate you. I say thank you and God bless you. My people no be small matter oh. It is not a small something. They say Kabiyesi just the para because he tell and say no movement no come comot for this palace we need to go to this place anything where you want go do you go must wait yes oloribilonia tell kabiyesi say she gets business trip where she want to do say she want go do one or two kabiyesi say no you go wait first make we finish this matter before you go anywhere after that, one you fit go anywhere wey you like i no dey bother you but then she no lis ten to kabiyesi na she just disappear from palace like dat dey say kabiyesi don already give order e don give the palace guards order say as she dey enter inside palace straight up lock up she is not leaving this palace again lock her up na be the order wey kabiyesi don drop o oh, yes say she no dey comot anywhere again till further notice unless he gives the order as she just dey enta inside the palace na the last commoting na im be dat one make dem no allow her anybody wey mistakenly open gate oloribiloniya comot from inside the palace the person has a risk of losing his job The person go lose im job straight up They no dey think am twice say make them better. dey aware of am hmm omo no be small matter kabiyesi don dey regret why e no already give order make she no comot for palace after e tell am say make she no comot yes you know say if kabiyesi bin don already tell dem say she no need comot for palace make dem no allow her she for no get the this thing to comot for the palace she no for get that liberty but because kabiyesi didn't pass that order last night and she knew about it na give her the imogri density make she come use this money early early drive go that side na dey say ah olori olori billionaire where you dey go na she talk say she dey go she get emergency call na why she dey rush out early morning say she she go call kabiyesi na wetin she tell dem o na so she take pa disappear dey don dey wait now kabiyesi don dey para for everybody wey dey palace dey vex and kabiyesi don drop dis order now so as she dey enter palace kabiyesi don talk. say it is a must that she will be locked up in the palace until e don carry and go do the test first make dem confirm wetin e wan confam make the matters end if not no leave no transfer she no dey go anywhere at all at all she go dey the palace till e do the test na be the koko Then another problem with the here na no be who return to the palace na they go lock up olori biloni already they wait for never come back palace o Now when she come back palace na people go fit say eh oya stay one place you are not going anywhere again Now here you go date. till we release you Now when she return to the palace na all those ones want take happen but she never return palace Now how they want take do They guys wait she return to the palace before they go decide how they want take keep her indoors keep her locked up in the palace or not and if she kuku here say eh Kabi don already talk say she know they go anywhere whether she go still come okay she go come back sha me i bin dey wonder whether she go still come back but i remember say all these coloris like palace pass anything wey dey their house yes dem no dey carry palace play o dey wan dey palace dey answer olori olori dey no want anything wey go comot dem from dat name or di palace dey just like as dey dey palace dey answer oloris so i no go even talk say she no go come back even if she hear am she go come back maybe she go still come back again now carry another test result because the last time kabiyesi said they were going to have a test she comot for palace so that day sef this one she even answer kabiyesi call that one she no answer kabiyesi call o and when she come back they ask her. she talk say uh, she carry another test result come back rather after days o it was not that same day she came back with test results wey she say she don go do for another hospital come bring make kabiyesi take kabiyesi come dey ask am say shebi na me talk say i wan carry you go do test i tell you make you go do another one she go soon come back with another test result with her crocodile tears wey she go come shed give kabiyesi thank god say this time around kabiyesi no dey fall prey to dis dia crocodile tears wahala anyways dey talk. say kabiyesi don already give di order say as she dey enter palace straight up no allow her move comot for dis palace again dis is di last outing she will go till i give di orders yes till kabiyesi allows anybody to let her out of di palace say nobody should let her leave dis palace unless di person wan lose im job hmm. and i sure say dis pipo go don learn becos wen you lose your job for inside dis palace so dis women wey you dey support dey no dey give you job o on your own so they go don learn and they go wan do the right thing i hope so anyway no forget say all the story wey dey carry come this area dey all alleged information as gathered from the internet space i no dey stay di palace o i no even dey when all this ones happen i no dey when kabiyesi give the order na here i hear the story and based on say i dey like come do aproko i say make i come gist una wetin i hear o see as e take be see as e no take be no forget to drop your comment make i know what you think about the matter so and also please like our video thank you and god bless you bye bye